iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yabaramukije inshuti mukunda radiyo ijwi rya amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni fideni yo ngabo abaramutsa mu gihe muri ko mwitegurira guhimbaza umwaka mushasha muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu masaha ari imbere tubifurije kuwuhimbaza mu mahoro n'amahirwe mu banyu no mu bagenzi amakuru yo muri iki gitondo tuyahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tuyashyikirizwa na eugenie mukankusi eugenie mikoro ni yawe fideli ndagusuhuje hamwe namwe mwese mudukurikiye aho muri hose umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi wanabaye kandida perezida muri cote d'ivoire pascal afingwesa yarekuwe ejo kuwa gatatu amaze hafi amezi abiri mu maboko ya polisi uyu muyobozi w'ishyaka fpi arekuwe nyuma y'itora ryo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi ritavuzweho rumwe kandi ryaranzwe n'urugomo irekurwa rye ribonwa nk'intambwe yo gusana umubano hagati y'abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya perezida arasani watara afi yavuze ko agiye kubasha kubonana n'umuryango we nubwo azakomeza gukurikiranwa n'ubutabera nk'uko pierre dabo gode umwunganira yabibwiye ibinonaramakuru by'abongereza reuters umuvugizi wa guverinoma sidi ture yemeje irekurwa rya afi mu kwamagana intsinzi ya perezida watara afi yafashije mu kwezi kwa cumi na kumwe gushyiraho akanama k'izibacyuho nka mukeba w'ishyaka riri ku butegetsi bimuviramo gutabwa muri yombi abashinjacyaha icyo gihe bari bavuze ko bakurikiranye ibyaha by'iterabwoba ku bayobozi barenga cumi na babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi kuva icyo gihe perezida watara yagerageje gutsura ubwiyunge kimwe mu bintu bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi basabye byari ukurekura abanyepolitiki imiryango y'abayisilamu muri nigeria yahamagariye musenyeri w'umugaturika mafiyu kuka kwegura arazira ko yanenze perezida muhammadu buhari uko yitwaye mu bibazo by'umutekano muke bikomeje kuboneka mu gihugu cyakora imiryango y'abakirisitu muri nigeria yo iri inyuma ya musenyeri igaragaza ko aho ahagaze ari naho abakirisitu benshi bahagaze umuryango murik w'abayisilamu ufite impungenge ko uwo musenyeri yagaragaje isilamu nk'idini y'urugomo kandi ko yumvikanishije ko perezida buhari akwiye gukurwa ku butegetsi uwo muryango uranashaka ko musenyeri kuka akurwa muri komite y'igihugu y'amahoro asanzwe abereye umuyobozi umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters muri etiyopiya kumera gemeshu amaze icyumweru afungiye ahantu ha wenyine umwunganira mu mategeko merikamo ogo yavuze ko nta cyaha yari yashinjwa cyangwa ngo agaragarizwe ikimenyetso cyatuma afungwa uyu munyamategeko yavuze ko polisi yamumenyesheje ko mu byo bafite gemeshu aregwa harimo gukwirakwiza ibinyoma kuvugana n'imitwe irwanya guverinoma no guhungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyakora yavuze ko nta gihamya yari yabona kumera yatawe muri yombi akuwe iwe mu murwa mukuru wa etiyopiya addis abeba ku wa mbere w'icyumweru gishize kandi azakomeza gufungwa kugeza byibura ku itariki ya munani y'uku kwezi gutaha kwa mbere mu gihe polisi igikora iperereza iri duka ry'ubutaka ryahitanye abantu icumi abandi baburirwa irengero mu majyepfo ya norvege bwatwaye kandi amazu abarirwa muri mirongo mu masaha ya mu gitondo y'ejo kuwa gatatu nk'uko polisi bivuga ubwo butaka bwatengutse mu karere gatuwe ka komini ya gerodrom hafi mu birometero mirongo itatu uvuye mu majyaruguru y'umurwa mukuru oslo polisi yavuze ko abantu barenga magana cyenda bahungishijwe bakuwe muri ako karere mu kiganiro n'abanyamakuru umuvugizi wa polisi raja peterson yavuze ko nta gushidikanya ko hari abantu mu karere kabayemo ibibazo ariko ko batazi niba abo bose cumi n'umwe ariho bari cyangwa niba hari bake kuri abo aya makuru turasoreza muri yemeni aho abantu makumyabiri na batandatu bishwe abandi babarirwa muri mirongo itanu bagakomereka mu gitero cyabereye ku kibuga cy'indege cya aden ejo kwa gatatu icyo gitero cyabaye igihe gito nyuma y'uko indege yari itwaye guverinoma nshya y'ibice bya yemeni yashyigikiwe na arabiya sawudite yururutse minisitiri w'intebe mayene abdul malik yavuze ko abaminisitiri bose bameze neza ariko ku gitero cyagaragaje ibibazo guverinoma irimo guhura nabyo arabiya sawudite yumvaga iyo guverinoma izunga babiri mu nshuti zayo bafatanije mu rugamba rwo kurwanya inyeshyamba z'abahuthi zishyigikiwe n'igihugu cya iran kugeza ubu nta muntu cyangwa umutwe wari wigamba ko ari wagabye icyo gitero amasaha ya nyuma yaho igisasu cya kabiri cyumvikanye giturika hafi y'ingoro ya perezida izwi nka mashrek iherereye aden
urakoze eugene mukankusi kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo irindwi na zitanu n'imetero mirongo itatu n'imwe hamwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu rwanda abamenyeshamakuru barashima ingingo yaraye itangajwe n'urwego rw'abamenyeshamakuru bigenzura rcm ihindura amategeko n'amabwirizwa rwari rwarabatangarije mu ndwi iheze ayo mategeko yasaba abifuza gukora umwuga w'itangazamakuru bifashishije ikibanza gitangarizwa za videwo youtube kubanza kwandikisha imihora ya youtube ishaka gukora nk'itangazamakuru ryigenga biragaragara ko bungutse indi nama noneho babona ko koko bidashoboka kandi bagize neza kwisubiraho ibyakozwe byari amahano kubera ko niba youtube nk'ikigo ubwacyo gifite ibyo kigenderaho kugira ngo gishyire mu murongo abagikoreraho ni muntu ki ku ruhande uza atari umukozi wacyo uza agashaka kukinjirira abo ni bamwe mu bamenyeshamakuru bashima ingingo y'urwego rmc umukuru w'igihugu cy'u burundi evariste ndayishimiye asigura ko uwahoze arongoye ico gihugu petero buyoya yafubwe mu gihugu ca mali ku munsi wa kabiri atacubahiro leta yari kumuha kubera yafatwa nk'umunyororo inyuma y'uko aciriwe urubanza n'ubutungane kandi umupfungwa akaba ata burenganzira bw'umwidegemvyo yemerewe mu rwanda muri ibi bihe byo gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari benshi bagaragarije ijwi rya amerika ko uyu mwaka utaboroheye kubera ingaruka z'ikiza c'umugera wa covid 19 amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asigura ko uwahoze arongoye ico gihugu Petero Buyoya yafubwe mu gihugu ca Mali ku munsi wa kabiri atacubahiro leta yari kumuha kubera yafatwa nk'umunyororo inyuma y'uko aciriwe urubanza n'ubutungane kandi umufungwa akaba ataburenganzira bw'umwidegemvyo yemerewe ariko yemeje ko yari yemereye umuryango wiwe kuzana ikiziga ciwe mu Burundi kugira ashingurwe ku butaka bwa ba sekuruza ntiwashima kubikora uko umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya adufite ibindi kuri iyi nkuru yabaye inshuro ya mbere leta cyangwa umutegetsi w'umurundi yagize icyo avuga ku mugaragaro ku bijanye n'urupfu rwa pierre buyoya wa wundi ati yabishyizeho byaramukiwe uri ku isonga ry'inzego niwe yabishikirije perezida evariste ndayishimiye mu kiganiro gisoza umwaka yahaye abanyamakuru n'abarundi muri rusangi niwe yabitangarije ahaye ko yishura ku kibazo c'umunyamakuru kera ndabwire amategeko niwe muza murayasoma amategeko agenga igihugu burya aratomora none murigira mubona uwufunzwe aza gutora ni uko atabafise imyaka ikwiye yo kuja gutora kubera iki yenda musaba amategeko icavuga hari liberite politike aba afise iyo aba yarayifise abapfuzwa none mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga ntimuzi kubatandukanya mu gifaransa bavuga eprezime inosa umuntu ataracirirwa urubanza uwacira urubanza nawe ire kupable none ntiwumva yuko abapfuza none leta hari responsabilite isigaye imufiseko abasigaye umuryango abasigaye umuryango aho rero mubitegere naho yagiriza uwatumye umugambwe we sende david yakibereye umunyamabanga mukuru ugera ku butegetsi mu bibiri na gatanu nyuma y'amasezerano ya arusha umukuru w'igihugu asanga kuzana ikiziga ca buyoya mu burundi ata kibazo kirimwo nejo nejo bundi rero ntagiye usubira gukora ikosa kuko murumva ingaruka murumva ingaruka z'ukora ibyaha muravyumvise ico nicigwa ntusubira kuronka uburenganzira bwo kwidegemvya nk'abandi ijambo ry'imana yavuga ngo ingaruka y'icaha ni urupfu muvyumve rero no mu gihugu none imana yonyene ingaruka y'icaha ni urupfu ku mana nyene ikigongwe nyene byose none mwumva ku bana b'abantu naho bimeze gute nagira ndakubwire yuko burya umuryango we jewe waratumye umuntu aza kumbaza ngo mbega none ngo umuntu azoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu ciwe naciye ndamwishyura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri mbere nari nzi ko bazomuzana mu burundi kandi ntibababajwe n'uko leta atakizokora kuko barabizi ereka nabo ni incabwenge ni uko hariho abashaka kwiyobagiza gusa bazi ingene bimeze sebarundi yanagarutse ku kiza ca korona amenyesha ko igihugu ciwe kiri mu vya nyuma bizokenera urukingo twarifashe ingingo zose zishoboka kugira ntihagire umuntu urazosubira kwandura kuva igihe dushitse atanumwe arwaye mu burundi leta y'uburundi ntari yagerageje kurondera urukingo bikwiye ubu niyo ya mbere weza kurondera urukingo kandi twaratoye urukingo rw'ukuri urwo ari rwo rero nibaza ko uburundi atari ubwa mbere bwihuta bubangamiwe n'uwo mugira ku buryo ariko two kwiruka guhiga guhiga urukingo reka tubaze turabe iyo bica mugabo rero natwe urucandago rukomeye ni zirya ngingo za leta nayo ku byerekeye imigenderanire n'amakungu perezida ndayishimiye yavuze ko akuzuye katamurikwa bishimangiza urugero rw'abaserukira ubumwe bwa buraya mu burundi baheruka kumugana je nari nzi yuko abamenyeshamakuru mukurikirana iyo bibazwa n'umwenegihugu atagira televiziyo nk'uwikenda juru nari kubitegera neza narega ntuze igihe abaserukira ibihugu byose bya buraya baza kundaba mu biro ntimwabibonye kugira ngo baze ngo ngo leta iri kwikora iki none mwabibonye ntimwumvise ibyo bavuga hariho ababaza nka ba mwarimu ngo twumve ngo twumve kijya byariyivuze warabibonye mu bushikiranganji bw'imigenderanire birirwa baravugana twaramaze kwerekana ibyo tugiye gukorana imigambi imwe imwe naramaze kuyishyira kuyibereka ubu bariko barabikora rero kugira ngo ibintu bije mu buryo ishyirahamwe rya buraya nta kibazo uno munsi dufitaniye mbere nobabwira yuko bijya akahise twavuze tuti reka dufate nka kumwe twagira umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira bije mu kahise tuzotorera ubu- umuti twaba- twari twarankanye hamwe tuzatura ngo mbe burya twapfiki tubataba kubiraba tuti ntituzosubire kubipfa urumva rero ubu ubu bimeze neza ikindi kibazo kitahaze ni rusansuma y'abakozi b'inzego za leta ifatiye ku bwoko je narigeze kubaza nasanze mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika abarundi bose bakora yari ubwoko bumwe hama je ndagenda ndababaza ibi ni biki nabo nyene baca baramaramara babibonye bamaramaye ico bavuze bati none tubirukana gute ko bafise amakonda ati urumva ntaco ubu tugiriye tuko tuzoza turatanga ubuzi tuzoza turababwira tuti zana abandi baze baravanga kugira uburundi bwose bwibonemwo kuko iyi niyo afurika yenuca umenga yabaye iy'ubwoko bumwe mu gihugu kandi ico gihugu cari carasinzikajwe n'ubwoko ubu mu burundi ibintu biriko biratosoka ko biriko biratosoka tugire icizere ayo mashirahamwe akomeye za brarudi ahamwe baza ko batavyumviye yuko abarundi babanegura none bazogwa baneganega aho banegurwa ntibabimenye n'ayo masosiyete nyene muvuga ya leta none inzego za leta zo ntizari amacakubiri inzego za leta zo nyene zari zikozwe mu macakubiri none mugomba ayo masosiyete ya leta nayo areke kuba mu macakubiri gute naho rero kubera ayo masosiyete ameze nk'ashaka kwigenga murumva turiko turakosora mu nzego za leta ayo ntiyari bwashikirwe kandi nayo nyene afise amasitati atoroshe kugira ngo ubisambure kariho kuri iki kibazo amacakubiri mu buzi hehe ni kahise kabi muri kino kiganiro ndayishimiye anakura inkoni wishitsi bacibaza ko amazu yo gucuruza amafaranga azongera kugurura yemeza ko ari indoto kuko yakoresha amahera adasuzumwe yongera yagiriza amabanki y'ubudandaji kuba yahagaritse kino gikorwa atamvo acayasaba kwikubita agashi eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge urwego rw'abamenyeshamakuru bigenga mu rwanda rwatangaje ko rubaye rurahagaritse by'agateganyo umugambi wo kwandikisha imihora ya youtube ishaka gukora nk'itangazamakuru ryigenga Ni ingingo yashimishije abamenyeshamakuru bavuganye n'ijwi rya amerika bavuze ko bizotuma ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyiyumviro butabangamirwa cane umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yakwirikiranye iyi nkuru hagati muri uku kwezi kwa cumi n'abiri nibwo radiyo ijwi rya amerika bagejejeho inkuru ku mategeko n'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura mu rwanda rmc yategekaga abashaka gukora umwuga w'itangazamakuru bifashishije umuyoboro wa youtube ko bagomba kuwandikisha mu buryo buzwi aho bagomba kubahiriza n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru urwego rmc ruvuga ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya youtube ntaho bihuriye no kugenzura ndetse no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru yewe n'ubwo gutanga ibitekerezo nk'uko bamwe babitekereza icyo gihe ijwi rya amerika ivugana na bwana emmanuel mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura yavuze ko kwandikisha imiyoboro ya youtube bigamije inyungu z'abanyamakuru cyane mu guteza imbere umwuga wabo ariko si uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga nta kintu kirimo kirimo cyo kuniga nta kintu kirimo cyo kubangamira ahubwo ni ugushyigikira no kuriha ireme kugira ngo rikore neza iyi ni inkuru itaravuzweho rumwe nyuma y'igihe gito urwego rmc rwahise rusohora irindi tangazo risa n'iribumbatiye ukwisubiraho mu cyemezo cyarwo riravuga ko rwabaye ruhagaritse by'agateganyo kwandika imiyoboro ya youtube iri tangazo rigufi ritangira rigira riti rmc yifuje gusobanura neza ko icyifuzo cyo kwandikisha imiyoboro ya youtube cyatanzwe mbere na mbere n'abanyamakuru bakoresha youtube mu kugeza amakuru ku babakurikira nk'abanyamakuru b'umwuga rigakomeza rigira riti rmc yafashe icyemezo cyo kubanza kongera gukora izindi nyigo zisumbuyeho mbere yo gukora iki gikorwa rikanzura ko ku bw'izo mpamvu igikorwa cyo kwandikisha imiyoboro ya youtube kibaye gihagaritswe by'agateganyo ntirigaragaza igihe kizasubukurirwa ni igikorwa bamwe mu banyamakuru baketse ko kitahagaritswe by'agateganyo ahubwo ko cyaba cyavanyweho burundu bakavuga ko gishimishije bwana keri rwamapera afite umuyoboro rwa mapedia tv ni icyemezo cyiza kuko n'ubundi biragaragara ko babitangiye bahubutse documentsi twabonyeho bavuga ko ari inama y'abantu mirongo urwenda bicaye bafite ama YouTube channels ngo bahitamo ko YouTube bayigenzura muri iki gihugu nawe ushobora kwibaza abantu mirongo urwenda bafite YouTube channels kwicara bakagena ikintu cya- kigiye gukora ku rubuga rwose rwa YouTube bakoresha urwo rubuga nkoranyambaga nta shingiro kiba gifite biragaragara ko bungutse indi nama noneho babona ko koko bidashoboka kandi bagize neza kwisubiraho naho kuri bwana john williams intwari ufite ireme tv agasanga ibyo urwego rmc rwari rwakoze ari cyo yita amahano ibyakozwe byari amahano kubera ko niba youtube nk'ikigo ubwacyo gifite ibyo kigenderaho kugira ngo gishyire mu murongo abagikoreraho ni muntu ki ku ruhande uza atari umukozi wacyo atari umufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga cyangwa umugenerwabikorwa ku rwego runaka uza agashaka kucyinjirira akandikisha ibindi cyangwa agashyiraho indi mirongo ngenderwaho cyari ikibazo kandi uretse kuri icyo kibazo noneho ikindi kigoranye kirimo ni uko usanga byitirirwa igihugu cyangwa kwitirirwa umuyobozi kwa kuri bavuga ngo zitukwamo nkuru uyu nawe ati umushinga wa rmc wizwe nabi byakozwe nabi ntibyigwa neza ni iritavuga umwe uwo ari we wese ubajije uwo ari we wese yavuga ko kiriya cyemezo cye- cyafashwe mu buryo rwose budahwitse cyo cyatumye kira- birangira kivanyeho ubwacyo niko byagenze rero kuri ibya yutube ijwi rya amerika yashatse kumenya byinshi byisumbuye ku bikubiye mu itangazo rya rmc yashyize ahabona ariko ntibyadukundiye inshuro zose twahamagaye bwana cleofase barora ukuriye uru rwego na bwana emmanuel mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa warwo nta n'umwe witabye telefone ye ngendanwa gusa mu butumwa bugufi bwana barora yoherereje ijwi rya amerika akoresheje urubuga nkoranyambaga rwa whatsapp akimara kumenya icyo tumushakira yavuze ko twakoresha ibikubiye mu itangazo bwana barora yagize ati mukoreshe itangazo ntidushaka kugira ibindi turenzaho kuko itangazo ryacu rirasobanutse iyo rmc yemera kutuvugisha twashoboraga kuyibaza impamvu nyamukuru yahagaritse iki gikorwa by'agateganyo yari gusubiza n'abavuga ko yaba yabitewe n'igitutu cy'ikigo google cyangwa se indi miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu isanzwe inenga u rwanda ko runiga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru ariko ku banyamakuru bagasanga igihe iki cyemezo cyo guhagarika kwandika imiyoboro ya youtube cyagumaho byarushaho kuba inyungu ku bakoresha ubu buryo bwo gutanga ibitekerezo n'amakuru ni ubwisanzure kuko niba bagusaba ibihumbi mirongo itanu ngo wandikishe YouTube channel eh, ntayo ufite nubwo waba ari byo ubonamo ku kwezi ubitange uyandikishe ntabwo ari byo ni ubwisanzure bugiye kubaho ku ku- ku ufite YouTube channel kandi no kugira ngo a- atange ibitekerezo bye atazi ko hari umukurikira aho yandikishije YouTube channel ye mu by'ukuri nanjye sinshyigikiye ko umuntu agira ngo atukane ariko yutube ni igikoresho cyiza kuko buri wese aba afite amakuru kandi amakuru afitiye sosiyete akamaro ayo makuru ntakwiye gupfukiranwa agomba kuvugwa kandi burya habaho n'umurongo hari n'abavuga bati biriya bintu wa- warengereye have ariko ubundi yutube irakenewe buri muntu wese afite amakuru nawe ufite amakuru nawe wakubaza amakuru yawe yagirira sosiyete akamaro yagira u rwanda akamaro yagirira isi akamaro kimwe mu byasabwaga umunyamakuru cyangwa undi muntu utari umunyamakuru wagombaga kwandikisha umuyoboro wa youtube harimo igiciro cy'amafaranga ibihumbi mirongo itanu ni mu gihe usaba kwandikisha umuyoboro wa youtube atari umunyamakuru yasabwaga gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye hari bamwe bavugaga ko iyi ngingo yashoboraga gutuma u rwanda rurushaho gushyirwa mu myanya y'inyuma ku rutonde rugaragaza uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tugushimire eric mu rwanda kandi muri ibi bihe byo gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari benshi bagaragarije ijwi rya amerika ko uyu mwaka utaboroheye kubera ingaruka z'ikiza c'umugera wa covid cumi n'icyenda asumuta kabuye araduha ibindi kuri iyi nkuru mu biganiro binyuranye ijwi rya amerika ryakoze muri ibi bihisi n'u rwanda byugarijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda inzego zinyuranye z'imirimo zakomeje kwerekana ingaruka zatewe n'iki cyorezo kimaze amezi icyenda kigeze mu rwanda benshi batakaje akazi kari gatunze imiryango yabo abana batari bake batakaza amashuri abakoraga imirimo iciriritse n'ubundi babagaho mu buryo bubaruhije bo bemeza ko iki cyorezo cyaje kubahuhura aba ni bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika Eh, korona yasubije inyuma byinshi nk'akazi kamwe na kamwe kabanje guhagarara hari nk'umuntu wari ufite nk'akazi mu gihe cya korona ikaze cyane ari guma mu rugo akazi karahagarara kugira ngo rero akabone byabanje kugorana kugira ngo abe yagasubiramo umwaka yaratugoye covid yarishubije inyuma cyane rwose ntabwo twishimiye uwo mwaka wa covid
nk'abanyeshuri bacu bamwe bari mu rugo ubwo urumva kugira ngo bazatangire bongere bazamuke bashyikire ku ntera bari bariho bizagorana ese korona itabizambije ni kubera ko korona itaraza byenda washa- uwagiye gushakisha wahinze icyo kijumba wakimuhaga yagukubita nka sengiza ukayashyira hariya n'ejo washakishiriza ahandi ugashyira hariya ukabona mituweli none ibyo ntibyabayeho muri ibi bihe imibereho yo muri korona ni danje ingorane ni uko nta kazi twabonye ngo dukore n'imirimo twari turimo nayo igahagarara kandi abana na korona iri gukomeza yiyongera ntabwo tuzi neza ko byibuze bizagera igihe biko- bikoroha nahuye na korona da none se umugabo yavaga ku mbuga akajya gushakisha yimba azanye nka bibiri cyangwa icyatanu turarya igihumbi magana atanu ya birike none ntari kuboneka ubwo se ubwo ngubwo siravuga ko korona yambangamiye mana igihe birambangamiye rwose nubwo biri uko ariko hari abarebye kure bahita bahindura imirimo bajyanisha imirimo mishya n'ibyo igihugu cyari gikeneye umwari w'ineza Aline Neri ni umwe winjiye mu bucuruzi bwo gukora umuti usukura intoki ubu utegekwa kwifashishwa hose yemeza ko ubuzima bwe butasubiye inyuma ahubwo bwateye imbere niba duhinduye situwasiyo ubwo nanjye ngomba guhita mpindura icyerekezo cy'ibyo nakoraga mu buryo nabihinduyemo nayo natangiye gukora nayo ndiho ntuma ibikoresho ngiye gutangira gukora wayini ndahindura mfata amafaranga nari gukoresha ibyo natekereje n'umushinga nabanje kwigaho biba ngombwa ko mpita nkora ntekereza gukora forumire eh, idufasha gukora umuti ukara wo gukaraba ku ntoki kuko kuvuga ni waba ari wo nkora mu rwego rwo guhangana na covid 19 umuti wo gukaraba ku ntoki wanjye Mm, wabonye isoko nta kibazo ko nkorana na, na big corporations i- ibigo binini nka za isco mtn babon coffee nk'ibigo by'ishuri nabyo mu gihe abandi bakubise hirya no hino wowe navuga ngo ubuzima bwawe ahubwo bwabonye umurongo Eh, ku ruhande rwanjye nge nta byabonye umurongo yego nk'ubu urabibona turi ku mashuri turiho turagenda twenteresa amashuri gukorana nayo Ba- ah, hari abari kuba interese muri uku kwezi bishobora guhinduka gusa tubonamo amafaranga nkodesha inzu y'ibihumbi magana ane urumva eh, amafaranga y'inzara araboneka y'abakozi akaboneka kugura ibikoresho bikaboneka uyu mukobwa ukiri muto atangaza ko kugeza ubu uyu mushinga yatangije niyo kovide yarangira azawukomeza kuko umuco wo gusukura intoki umaze kwinjira hose mu gihugu niyo na- none covid ya- ya- yashira njye nzakomeza gukora kuko ibi ngibi byabaye nk'umuco ntabwo ntekereza ko umwarimu cyangwa se ikigo kizavuga ngo covid yarangiye ngo tujye gusenya bya bindi ahubwo icyaba cyiza ni uko babikomeza bifite indwara nyinshi nanone byarinze ubushakashatsi buherutse gusohorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare bwerekana ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye abagera ku icyenda ku ijana batakaza imirimo yabo raporo yagaragaje imiterere y'umurimo mu rwanda hagati y'ukwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ishimangira ko igipimo cy'ubushomeri cyari kuri cumi na gatatu n'igice kimwe ku ijana mu kwezi kwa kabiri cyazamutse kigera kuri makumyabiri na kabiri n'igice kimwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ubushakashatsi bwashimangiwe ko muri rusange abanyarwanda bari mu myaka yo gukora iri hejuru ya cumi n'itandatu y'amavuko ari miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana ane mirongo ine na- n'umwe na magana cyenda mirongo cyenda n'umunani muri bo miliyoni enye n'ibihumbi ijana na bine na magana atatu na babiri nibo bari ku isoko ry'umurimo bakaba bahagarariye mirongo itanu na batanu n'igice kimwe ku ijana by'abafite imbaraga zo gukora bose mu rwanda muri abo bari ku isoko ry'umurimo miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana na mirongo cyenda n'icyenda n'abantu ijana na bane nibo bafite akazi mu gihe abagera ku magana cyenda na bitanu n'ijana na mirongo cyenda n'umunani ari abashomeri bakaba bagize makumyabiri na kabiri ku ijana aha niho uyu mwari w'ineza wihangiye imirimo ahera asaba abakiri bato kugerageza gutekereza ibyo bakwikorera batarindiriye guhabwa akazi n'abandi bantu Mm, abantu batakaje imirimo ntabwo na- na- na- nabaca intege ariko bagerageza gushaka nabo ikindi kintu bakwikorera kuko ngira ngo covid yabaye isomo kuba ufite umurimo umundi udepanda ku ku wundi muntu ni ikigaragara ko nawe najege- nange nagira ikintu kimujegeza nawe bizakugeraho iyi nama nabagira rero ni uko ba- ba- batekereza ikindi kintu nabo bakwikorera gi- gi- gihoraho tugakanguka twikora ibintu byo gukora bya made in rwanda ni byinshi cyane ku ngeri nyinshi cyane ku ngeri zose ufite amafaranga menshi ufite make ufite muwayeni ukurikije uko imibare y'abandura covid cumi n'icyenda mu rwanda muri ibi bihe igenda yiyongera biragaragara ko ingaruka zo guhangana na covid zigifite igihe kirekire asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta igihugu cya kenya giherutse guha ubwenegihugu abanyagihugu bo mu bwoko bw'abanyarwanda bafise amamuko mu rwanda ni nyuma y'imyaka batagira igihugu bita icyabo bahereye ku bantu cumi abandi nabo bakazokwirikira mu mwaka utaha abo banyarwanda benshi bavuka ku bavyeyi bavanywe mu rwanda n'abakoloni mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu bajanywe muri kenya gukora imirimo mu mirima y'icayi pasiteri pire gitonga ni umwe mu batanguriye bagenzi babo kuronka ubwo bwenegihugu mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema yavuze ko kugira ubwenegihugu bizofasha kubona serivisi nkenerwa za leta ariko atangura atubwira uko yakiriye kugirwa umunyakenya ibi byabaye itariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri niho leta yo muri kenya yatwemereye kuduha ubunyagihugu twabishimye cyane twari twabusabye igihe kirekire tumukurikirana leta yaremeye yahaye abantu icumi hari abandi gutangira mu kwezi kwa mbere bazatangira guha abandi batarabubona nabo umuntu yakwibaza ni kuki bahereye ku icumi aho kugira ngo mwese babe baba bapanze ku icumi kubera yuko aribo perezida yashakaga kugenga kubera yuko ntabwo bari kwinjira bose hariya gutangira muri uku kwa mbere bazatangira guha abo abo bandi abari bakwiriye kwinjira hariya mu kibuga ba- bari abantu icumi bonyine nibo bari bemerewe ku bakurikira ijwi rya amerika gerageza utubwire ah, umubare wanyu ungana ute ese bose bashobora kuzabona ubwo bwenegihugu nubwo nyine tutawufata bose ariko eh, bajya- bafite kujya nk'u- muri magana ane magana atatu ibyo kaba ni nyine bigiye bari kure bari kure bari kure ariko turifuza kugira ngo nyine bose tuzabagereho bazabibone hanyuma umuntu yakwibaza ese ubu ngubu muri abanyakenya bo mu buhe bwoko umuntu yavuga ko ubwo bwoko bw'ubunyarwanda nabwo bushobora ah, kuzashyirwa mu itegeko nshinga ry'igihugu cya kenya ubu ngubu nanjye nzajya nitwa ko n'umunyarwanda wavukiye hano muri kenya bya bindi byo kwihishahisha ntabwo bizabaho kuri bariya bazajya babifata nyine kubera ko abandi bajya bafata ibyo hanze ubwoko bundi bihisha ariko nonaha hasi umuntu ntabwo azajya yihisha azajya yemera aho atuye ku- ku- kwemera ko umunyarwanda uka- ukakwaka ibyo ushaka gukora ukabasa nta gutinya gerageza ud- uduhe nk'amateka ese inkomoko yanyu iva he ni gute mwaje kwisanga mu gihugu cya kenya muri abanyarwanda Eh, twebwe ababyeyi bacu baje kera aho ngaho ba- ba- ba- ba- ni leta y'abakoloni yabazanye yo- yo- yo mu rwanda ni- ni leta y'abakoloni yo muri kenya ibazanye kuza gukora akazi k'icyayi hano muri kenya ariko bakora ako kazi bigeraho nyine inzoka muni z'icyayi zitangira kubahinduka ariko eh, ababazanye hano bavuye mu rwanda baza gukora akazi hano ko gutera icyayi no gukora mu mu- mu macyayi aho ngaho aho ni nka ryari abambere baje muri mirongo itatu na karindwi aba baje muri mirongo ine na- na- na kabiri n'abandi baje muri mirongo ine na gatanu asa n'ababyeyi banjye baje muri mirongo ine na kabiri noneho se ah, mu gusoza bwana peter gitonga gerageza utubwire icyo ubwenegihugu bugiye kubamarira ibyo mugiye kubona mutari musanzwe mubona nk'abantu mutari mufite ubwenegihugu ari bwo bwose ni nk'ibiki ubu ngubu nibaramuka bahaye buri muntu hari ibintu nyine batari bafite ku- kugira ngo ba- bagire nk'ibi ngibi bya nkf y'ibisibitari abanyarwanda ntabwo bajyaga bayigira hari ibi byo- byo kwandikisha telefoni basangaga umuntu afata umuntu wo hanze akamwandikira inamba ze kuri telefoni asa iyo yashaka no kumwambura amafaranga yamwambura amafaranga kubera ko ari inamba ze ariko nonaha umuntu akajya akoresha igipa- igipande cye icyo yahawe na- na leta uzashaka no ku- no kugura isambu nyine abonye n'amafaranga agashaka kugura isambu yagura n'isambu aka- agatura akicara akicara abandi bari baromboye ababyara ino eh, na- ntabwo bazo- bazo- bazongera kugira ikibazo nyine eh, ba- bazajya batura badafite badafite ubwoba kizabafasha cyane hanyuma muzaba mufite n'uburenganzira bwo gutora tuba dufite n'uburenganzira bwo gutora igihe cyo- cyo- cy'itora abana baramuka bize hari- hari indi ba- ba- ba- bita minority eh, eh, ba- bazajya bashaka ba- babona umwanya wa minority bariya bakeya bo bakabaha akazi pipia muri leta y'ino ikabaha akazi kubera ko bazaba ari minority eh, muri iki gihugu peter gitonga umwe mu banyarwanda icumi bahawe ubwenegihugu bwa kenya n'umukuru w'igihugu w'icyo gihugu nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kandi nanjye na- na- ndishimye kugira ngo nganirize no- no kunshyira muri iyo- muri iyo rediyo mukoze neza dushimire edi kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire ibihe byiza kandi muze mugire umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uza gutangura igihe cy'isaha zitandatu zo mu ijoro muwuhimbaze neza mutekaniwe mu banyu kandi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
nawe mucorozi